Radijs Gurja Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu muri kumwe na jeffrey mutago mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya mu rwanda impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu nkambi ya kigeme zitabiriye ibikorwa by'ubuhinzi ku buryo zibasha kwitunga zidasabirije nirirwaga mu rugo nigunga ntarambura amaguru ntagira n'icyo nkora ariko mushishe tuyankuye mu bwigunge tweza ibigori sagurira n'isoko nkabonamo ikweto y'umwana nkabona uyu ni mukakabera jacqueline wavuye i masisi muri congo arubatse afite abana batanu umuryango w'abibumbye uravuga ko imyuzure yasize abantu amagana iheruheru muri somaliya no mu bihugu bituranye mu burasirazuba bwa afurika abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga n'uw'ingabo wa leta zunze ubumwe za amerika bari mu nama yahuje na bagenzi babo b'ubuhinde i new delhi aya makuru n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya gato umuryango w'abibumbye wumvikanishije ko imyuzure yasize abantu amagana iheruheru muri somaliya no mu bihugu bituranye burasirazuba bwa afurika nk'ikintu kiba rimwe mu myaka ijana aha kandi ni nyuma y'amapfa yinjiye mu mateka yari amaze imyaka yibasira ako karere eugene mukankusi abantu babarirwa muri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu muri somaliya bashobora guhura n'ingaruka z'imvura nyinshi yakajijwe na serwakira zo mu nyanja y'ubuhinde umuhuzabikorwa wa oca ishami rishinzwe ubutabazi rya oni yabivuze mu itangazo mu ijoro ry'ejo kuwa kane imyuzure yabaye nyuma y'imvura nyinshi yatangiranye n'ukwezi kwa cumi yamaze guhitana abantu batari munsi ya makumyabiri n'icyenda kandi yakuye mu byabo abarenga ibihumbi magana atatu muri somaliya no mu mijyi yarengewe n'amazi hamwe n'imidugudu mu mpande zose za kenya inkambi z'abateshejwe ibyabo n'inyeshyamba za kisilamu n'amapfa akaze mu myaka mirongo ine nazo zahuye n'imyuzure bituma abantu bongera guhunga nk'uko imiryango itanga imfashanyo ibivuga umubare munini w'abataye ibyabo wongereye ibikenewe mu rwego rw'ubutabazi kandi n'amazu ashobora gukomeza gusenyuka oca yabivuze isanga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu za hegitari z'ubutaka bwashoboraga guhingwa zarangiritse martin griffiths wungirije umunyamabanga mukuru wa oni ushinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi n'iby'ingoboka mu bihe by'ibiza yagize ati tuzi ibyago byugarije kandi tugomba gutanguranwa tukitegura mbere y'igihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken na minisitiri w'ingabo wa amerika lloyd austin na bagenzi babo ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga subrayman jayshankar n'uw'ingabo rajan singh mu buhinde bari mu biganiro ideli eugene mukankusi arakomeza kuri wa gatanu aba minisitiri bavuze ko ibyo biganiro byiswe ibiganiro bya babiri kongeraho babiri bigamije gutsura ubufatanye mu bya gisirikari no kurebera hamwe icyerekezo cy'akarere gakora ku nyanja y'ubuhinde na pasifika kazwi nka indo pacific minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika anthony blinken yagize ati
turaharanira akarere indo pacific gafite ubwisanzure gafunguye amarembo gafite ubukungu n'umutekano kandi gashobora gukemura ibibazo mu buryo dukoresha harimo ubufatanye n'ubuyapani na australia kimwe mu bintu bifite akamaro kanini turimo gukoresha ni ukurushaho kumenya neza ibibera mu mazi gusangira amakuru atangwa na satelite y'ubucuruzi n'ibihugu byo mu karere bityo tukabyongereza ubushobozi
abaminisitiri banashimangiye ko bikenewe kurushaho guhamya ubucuti hagati y'ibihugu bibiri bitewe n'uko politiki z'ibihugu zirimo kugenda zihindagurika ku isi minisitiri w'ingabo wa amerika lloyd austin yagize ati
imbere y'ibibazo byihutirwa biri ahantu hose iki ni igihe nyacyo ngo ibihugu bibiri bifite demokarasi isesuye byungurana ibitekerezo bishaka intego bihuriyeho kandi dukorere abaturage bacu twageze ku bintu bishimishije mu kubaka ubufatanye bukomeye mu bya gisirikare muri uyu mwaka ushize kandi bizadufasha gukomera bizadufasha twembi kurushaho kugira uruhare mu bijyanye n'amahoro n'umutekano
blinken na austin byitezwe ko baganira na bagenzi babo b'ubuhinde impungenge zabo ku bijyanye n'ubushinwa mbere y'inama yitezwe hagati ya perezida joe biden wa amerika na mugenzi we w'ubushinwa xi jinping mu cyumweru gitaha ubwo bazaba bari mu nama y'abakuru b'ibihugu mu mujyi wa san francisco ku bijyanye n'ubufatanye mu by'ubukungu n'ibihugu bya aziya n'ibikora ku nyanja ya pasifika
Wale Ademo wungirije minisitiri w'imari wa leta zunze ubumwe za amerika aravuga ko yizeye ko kongere y'amerika izongera igihe gahunda y'ubucuruzi hagati y'amerika na afurika izwi nka agowa inkuru dukesha frederic nkundikisha ico gira c'umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika jejwe ikiga wali adeyemo avuga ko yizeye ko kongere ya amerika izokongera ikindi kiringo umugambi wo korohereza ubucuruzi hagati ya amerika na afurika uzwi ku izina agowa adeyemo yashikirije ico cifuzo ejo ku munsi wa kane yavuze ko yizeye ko kongere ya amerika izokongera ikiringo uyu mugambi udandaji uha uburenganzira ibihugu bimwe bimwe vyo muri afurika bwo gushobora gushora ibidandazwa mu masoko yo muri amerika bitarinze kuriha amatagisi adeyemo yabwiye ibiro by'abongereza bijejwe gutangaza amakuru reuters ko uyu mugambi agowa umaze imyaka mirongo ibiri uzorangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu wafashije cane ibihugu vyo muri afurika biri muri wo kandi ko ukwiye kubandanya ibihugu vyo muri afurika biriko birasaba ko uyu mugambi wongerezwa ikindi kiringo c'imyaka cumi imbere y'uko haba amatora y'umukuru w'igihugu muri amerika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane leta ya perezida joe biden iriko irasaba ko uyu mugambi wongerwa ikiringo ariko kandi iriko iragerageza kunagura ingingo zimwe zimwe ziri muri wo
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mudusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu biyaga bigari tuhere mu burundi aho mu murwa mukuru ejo kuwa kane uhagarariye leta y'icyo gihugu yasabye urukiko rw'ikirenga guhanisha alain guillaume bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe gufungwa ubuzima bwe bwose eloge willy kaneza ku munsi wa kane w'urubanza cari igihe co gusabira ibihano babagirizwa kw'isonga haza alain guillaume bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere ari nawe yagirizwa ivyaha vyinshi kurusha abandi uwuserukira leta muri urwo rubanza yongeye kudondagura ivyaha bunyoni yagirizwa ivyo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu ugutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere ukwishimikiza ububasha ahabwa n'amategeko kugira ashike ku nyungu ziwe bwite ugutunga irwanisho badafitiye uruhusha ukurondera kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu no gukoresha ibintazi n'amangetengete mu kugerageza kwica perezida Evariste Ndayishimiye niko kumusabira gufungwa wo guherayo si ibyo gusa yasabiye bunyoni amande y'ubwoko bubiri ubwa mbere kuzoriha dabu ingana n'inshuro zibiri z'ubutunzi ubutungane buvuga ko yaronse bidaciye mu mategeko nabwo ubwo budatahuritse mu bwasanganiwe bundi n'amazu ijana na mirongo itanu n'atatu n'ibibanza vy'ukubakamwo hamwe n'imodokari mirongo ine na zitatu nk'uko vyavuzwe n'umwagiriji hejuru y'ibi kandi bunyoni yaramutse yagiriwe n'ivyaha akurikiranwako abwirizwa gushira mu kigega ca leta imiliyoni indwi n'ibihumbi ijana vy'amarundi nk'uko userukira leta muri urwo rubanza ya yabisabye arenga ihome bunyoni yireguye asaba abacamanza ko bomurekura akidegemvya ashimangira ko ata cemezo na kimwe uwumwagiriza yigeze ashikana imbere ya sentare kugira agaragaze ukuri kw'ivyamurega yagize ati nta muntu nahaye igikorwa co kwica perezida evariste ndayishimiye mwigeze muzana kandi sinshobora gutegura gutembagaza inzego nkoranye n'abashoferi n'umukuru w'umutumba atanga uvu n'ubushobozi bagira yongeye ko ati inzu yanje muvuga ko ipanzwe n'ubushikiranganji bujejwe umutekano sinigeze nsinya ku masezerano y'ubukote nayo abapolisi babiri batwara abandi bari bajejwe kuncungerera ubuzima baravuze neza ko irwanisho basanze iwanje ari ivyo bahibagiriye kandi ivyo nagirijwe gutunga amahera y'agaciro ku muhani wanje nta tegeko na rimwe rimbuza gutunga amafaranga mu nzu yanje niho yahereye asaba ko yorekurwa uwuserukira leta yasabiye abandi bantu batandatu bari muri urwo rubanza imyaka mirongo itatu y'umunyororo nabo ni koloneli mu gipolisi desire uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko samuel destine bapfumukeko umukozi mukuru w'iperereza ry'uburundi kome niyo nsaba yarajejwe inyubako za bunyoni didasigira neza na isahake banirwa n'inzigo bari abadereva ba bunyoni hamwe na melkiyade nduwimana umukuru w'umutumba wa mubone mu ntara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi aha niho abajejwe umutekano bavuze ko bafatiye generali bunyoni yinyegeje mu kwa kane uyu mwaka babiri ba mbere bagirijwe icyaha cyo kumena amabanga y'akazi mu gihe bane ba nyuma bakekwa kuba barafatikanije na bunyoni ku cyaha cyo kugerageza kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu abacamanza ba sentare ntayinyuzwa bari bamaze iminsi ine bashashe mu ibohero rikuru rya gitega aho ubunyoni afungiwe kuva mu kwezi kw'indwi mu mwaka bavuze ko urubanza ruroye mu mwiherero bemeje kandi ko ingingo ya sentare izamenyekana mu minsi mirongo itatu nk'uko bigenda mu manza z'ivyaha mu burundi kiretse habaye izindi ntambamyi jenerali bunyoni yaramutse yagiriwe n'ivyo vyaha zobabaye umurundi wa mbere w'ipeteri nini ahanywe n'ubutungane bw'uburundi ivy'amashirahamwe aharanira agateka na muntu y'abarundi na mpuzamakungu yari yasavye ko horungikwa indorere uburezi mvamakungu gukurikirana urwo rubanza ntivyakozwe ibihushanye no mu myaka iheze mu manza z'abategetsi canke abahamya agateka ka kiremwamuntu n'abamenyeshamakuru nta ambasade n'imwe ikorera mu burundi yarungitse uja gukurikirana urwo rubanza nk'uko amasoko y'ijwi ry'amerika yabibonye kuva ku munsi wa mbere ariko ku munsi wa mbere userukira umurwi cndh w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu mu burundi mu karere ko hagati na hagati gashira ubuseruko yarahaserutse n'afite umwunganira mu mategeko bunyoni yabonetse kenshi ari we yivugira mu vyo yariko arashikiriza vyerekeye amategeko metre placide gatoto yagiye amwunganira yunga mu ry'uwaburanira eroje buri kaneza ijwi rya amerika
noneho tujye mu rwanda b'inkambi y'impunzi ya kigemera mu majyepfo y'igihugu imwe muri eshanu ziri mu gihugu muri iki gihe impunzi rero zirimo zirahinga zikorora zigacuruza ndetse zifite n'ibindi bikorwa bitandukanye bizinjiriza umusaruro igishanga cya mushishito cyegereye iyo nkambi nicyo soko nyamukuru y'imibereho yabo desire hatunga imana yagiyeyo
ikambi ya kigeme iri mu karere ka nyamagabe mu bumanuko bw'u rwanda winjiye muri iyo kambi hari impunzi ziba ziri ko ziradandaza ibintu biba yabaye byo gufungura nk'itomati ibitunguru intore imyumbati ibijumbu n'ibindi muri iyo kambi hari abafise amazu badandarizamwo biboneka ko bamaze gutera imbere izo mpunzi ziba muri iyo kambi ziremeza ko uno munsi ubuzima bugoye cyane mu kwezi kwa cumi uno mwaka iby'izo mpunzi zahabwa byaragabanutse abaronswe amafaranga ibihumbi icumi ubu bahabwa ibihumbi umunani n'amajana atanu abahabwa ibihumbi bitanu babona ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo itanu ku kwezi ibyatumye imibereho y'impunzi igenda iba mibi kurusha ivyo biruko mu gihe muri iyo kambi ya kigeme n'ibicanwa impunzi zihabwa vyagabanutse cane mu gisata c'uburimyi kugira leta ifashe izo mpunzi kuronka aho zirima ifatikanije n'akarere ka nyamagabe yahaye izo mpunzi be n'abanyagihugu baturiye ikambi amahegitari mirongo ine n'indwi mu gishanga ca mushishito mu kagari ka munyege imiryango majana atanu y'impunzi n'igihumbi na mirongo irindwi y'abanyagihugu b'u rwanda niyo yahawe ico gishanga bahuriramwo barima imbuto imwe buri mwaka umwe wese aronswa ahangana na metero mirongo ibiri kuri cumi na zitanu uno mwaka barimye ibirayi mukakabera jacqueline yavuye masisi muri congo arubatse afise abana batanu twamusanze muri icyo gishanga cya mushishito ariko arabagara ibirayi nirirwaga mu rugo nigunga ntarambura amaguru ntagira n'icyo nkora ariko mushishito yankuye mu bwigunge ndaza mfatanya n'abandi turahinga tweza ibigori ibigori bimaze kwera mbona umusaruro mbona impungure mbona igikoma cy'abana sagurira n'isoko nkabonamo inkweto y'umwana nkabona inkweto yanjye nkabona umwambaro wanjye narazamutse hari ahantu byankuye munyakarambi serutozi edison nawe nyene yavuye i masisi ni umutama ahumuye afise umugore n'abana umunani aho twamusanze muri ico gishanga ariko arabagara yabwijwe rya amerika ko kuronka aho barima bimufitiye akamaro kanini mu muryango wiwe nkanjye nahinze ibigori nkuramwo ibiro magana abiri mbona igikoma cy'abana ndagurisha kandi ni ukuvuga nsagurira amasoko bampa ibihumbi mirongo itanu na bine amafaranga ibihumbi mirongo itanu na bine amfasha guhinga ku yindi sezo atari amafaranga mpawe n'undi muntu ahubwo ari ibivuye mu maboko yanjye kandi n'igikoma cy'abana abana baranyoye ndibuka icyo gikoma barakinyoye nk'amezi atatu abanyarwanda barimira hamwe n'izo mpunzi barashima kubona izo mpunzi zironka aho zikubita isuka bamenyesha ko hari bamwe muri bo bahora babononera batararonka icyo bakora mukamusoni anastasiya aturiye iyo kambi arubatse afise abana batanu amenyesha ko kwirigwanwa mu bikorwa n'izo mpunzi vyatumye ubucuti bwiyongera aba bantu bacu tubanye neza pe baraje buhinzi bubanza kusa nk'ububatonda kuko batari babimenyereye turabigisha wamutambukaho ari nko guca ibiroba n'aba ari gutera imbuto ukamwereka nubwo twabaga dufite duhinga mbere iyo twahingaga nk'ibishyimbo igihe cy'isara wajyaga kubona ukabona nk'umurongo w'abasaba bo mu nkambi baraje ni mudufungurire ni mugire gute ibyo bintu byaracitse nawe ukimanuka gusabiriza baraje barakora bamenya gukora turasarura rwose duhuje umugambi nta kibazo mukakabera jacqueline aremeza ko uwo mubano mwiza bafitanye n'abaturiye inkambi ubabyarira inyungu turi kumwe mbese duteraniye hamwe usanga mbese n'ibintu bidukura muri bya bindi bya gutekereza ngo dutekereze ahandi twavuye turisanzura ubundi ntabwo duhera no kuri ibirayi nangwa ibigori gusa ahubwo turongera tukabasaba n'indi mirimo tugahinga n'ibishyimbo duhinga ibishyimbo tugahinga n'ibijumba ntabwo ari iby'inkurura gusa nkura ahubwo nibyo dukora n'igikombe kimwe ntabwo nshobora kugira ngo nkimwe nyenyine nangwa ngo yaba umugore n'umugabo turagenda tugasangirira hamwe mbese nta kintu dutandukanije n'abantu turi kumwe wayezu noel ni umugabo yubatse arongoye ikambi ya kigeme ni umukozi wa minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi minema mu byo ishinzwe harimo impunzi amenyesha ko izo mpunzi zaronse aho zikorera iyo zimbuye ibibazo mu ikambi bigabanuka iyo abaturage babasha kugira ahantu bahinga babasha kwitunga bo ubwabo n'imiryango yabo bakaba batunga cyangwa se basayidira abaturanyi yewe bikaba binarushaho bakasagurira amasoko ku buryo mu nkambi iyo uhageze rwose yari igihe cy'umwero w'imyaka baba bejeje usanga mu nkambi nta kibazo kibiribwa kirimo icyo gihe rero nkatwe nk'ubuyobozi cyangwa se n'abandi bafatanyabikorwa bakorera mu nkambi dusanga iyi politiki ari nziza kuko usanga nta kibazo cy'imirire kiri mu nkambi abo barimira mu mwonga wa mushishito biteze ko mu kwezi kwa cumi na kabiri kwimirije bazimbura amatoni majana atatu y'ibirayi desire atungimana kigali ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ibiganiro byacu tubikomereze ku gice cy'ikiganiro muri sanga mugenzi wacu diane nini nahazwe yagiranye na emerine shemezimana umunyamakuru w'umurundikazi ukora uwo mwuga afite ubumuga bwo kutabona emerine ufite imyaka makumyabiri n'itandatu yigiye iby'uyu mwuga mu rwanda amaze gukora ibinyamakuru bibiri birimo icyitwa jimbere aratangira avuga icyamuteye gukunda uyu mwuga umwuga kumenyesha amakuru nawutanguye mu mwaka uheze aho narindangije amashure ya kaminuza mu rwanda muri deux mille vingteye hanyuma ntangura rero gukora uwo mwuga kuri imbere magazine ndetse na radiyo kaziza efamu wakuze wumva arivyo uzokora mu buzima bwawe bwa mirini kuri ko winjiye muri uyo mwuga impamvu nahisemo gukora uwo mwuga ni uko abantu bagendana ubumuga butandukanye basanzwe bataronka umuntu ashobora kubavugira ugasanga ibintu byabo ntibijya ahabona ugasanga ndetse n'agateka kabo ntikubahirijwe kuko badafise umuntu ashobora kubavugira rero jewe kuva kera nkiri mutoyi numva nyine nzo kwiga umwuga wo kumenyesha amakuru kugira ngo ashobore kubera ijwi ry'abagendana ubumuga ikimenyeshamakuru jimbere ukorera na kazoza ni imenyeshamakuru bwoko nyabaki imbere magazine ni ikinyamakuru candika ari naho nkorera nkaba nsanzwe nyine se ibyo nsanzwe nkora bijyanye n'abagendana ubumuga hanyuma rero jimbere magazine yashimiye yuko nsangira ikiganiro cy'abagendana ubumuga kuri radiyo kaduda efamu ari hano naho nkomereza gukora ibintu bijyanye n'umwuga kumenyesha amakuru kumenyesha amakuru birasaba gusoma bigasaba kwandika birakorohera ego cyane burya abantu bagendana ubumuga bwo kutabona mu gihe baba basanze bazi tekinoloji ibintu byose birashoboka mu kwandika gakoresha inyandiko yacu yitwa buraye cyane nkashobora gukoresha ordinateur nk'uko abandi basanzwe babikora reka sinigumane ijambo jenyine nje ku mirongo ya telefone nakire abatandukanye bashaka kubaza utubazo turahera kuri siriro siriro ikaze ku ijuru rya amerika no muri muri isanga oro cyane e, uherereye gasiriro mu rwanda mu karere ka kayonza mm -hmm. akabazo kawe kwa emeline ndamushimiye cyane ndamukeje kuri uko guhitamo uwo mwuga w'umenyeshamakuru arashoboye turamushyigikiye cyane tumuri inyuma hanyuma ibibazo nagira ngo mubaze abo babana muri sosiyete bamufata bate muri uwo mwuga we ikindi kandi ni akabazo kari ku buzima bwe bwite ese afite siyanse yaba yubatse yaba bimeze bite nako kaje ko katubwiraho siriro nawe ubonye ni umukobwa mwiza niba ari n'umukobwa niba ari umumama ameze neza vema kabisa turamwishimiye murakoze cyane nyine ukumva hariho utubazo bakubaza udashaka kwishyura bita pirive mu gifaransa ni uburenganzira bwawe si ibyo ariko ukumva ubishaka urabivuga ntacu reka ndagusubize mikoro wishure siriro mu rwanda ego siriro ndamushimiye jewe rero yarambajije uburyo bafata muri sosiyete muri sosiyete y'uburundi kuva aho ntabwo kuba umujournaliste vrema barabona yuko umuntu agendana ubumuga asanzwe ashoboye pe nkaho mperereye ibintu byarahindutse kuko ndaze uko byari bimeze mbere ntariga siko bikimeze kuko nawe urabyumva ari ikintu cyahindutse barashobora kubona nyine ko nshoboye barabona ko nshobora kwiteza imbere nshoboye kwiteza imbere nk'abandi ndetse ibintu byose ushobora kubikora nk'abandi ndetse bagaca basobanukirwa bakumva yuko umuntu agendana ubumuga ari umuntu nk'abandi muri make rero ibintu byarahindutse muri sosiyete ndetse n'abo dukorana nta kibazo bafite kuko dukorana neza cyane nta kintu na kimwe babona yuko nashobora hanyuma sirankoje
ngo nta fiyanse cyangwa ntushaka kubivuga
oya mu majambo makeyi je suis célibataire eh afite iyo babajije ngo iby'abafiyanse n'ibiki ku mwuga wo kumenyesha amakuru hariho abantu bita publike ni ukuvuga ngo hariho ubuzima bw'abamenyeshamakuru bw'abanyepolitike bw'abandi bakina amasinema n'iki ako kabazo barakabaza cyane ntugire ngo nikindi ngira ngo akaba ari je emeline reka twakire na alphonsine ku ijwi rya amerika murakoze cyane ijwi rya amerika akabazo kawe rero
yego emeline nk'umwigeme wafashe iya mbere yo gushika ubute akavuga ngiye muri mu itangazamakuru afite ubumuga ni iki cyamuteye kumva ko abishoboye akabijyamo cyangwa kumva ko agomba gukora itangazamakuru ari igitsina gore cyangwa ngo se ari umwigeme noneho by'umwihariko afise ubumuga ni iki cyabimuteye ikindi nabazaga nabazaga ati aze kutubwira muri rusange nk'abakobwa muri rusange inama yabagira se ni iki bakora kumva ko bagomba nabo kujya mu mwuga uwo ari wo wose waba journaliste siporo buri kintu icyo ari cyo cyose kumva ko nawe nyine yashobora ni nk'iyo nama yabagira nicyo nabajije emerine urakoze cyane alphonsine kandi nakubwiye ko uzoruza mu biganiro byacu n'ubu ndabikubwiye turakeneye abapfasoni mu biganiro sibyo
bwa mbere ka murakoze ntibakurikire ko bwa mbere nari nanditse mu mpamagare ok urakoze reka rero aca kwishura emeline yishura yafa alphonsine ari mu rwanda kuri utwo tubazo twiwe asipansiyo ndamushimiye ikintu cyanteye kumva ko nokora journalisme kandi igendana ubumuga ngira niko yambajije burya rero ndababwire ikintu iyo uciyaturira ko kiraba kano kanwa kacu kararema je kuva nkiri mutoyi ntabona inzira y'uko nzokwiga segondere kubera ko twebwe mu burundi muri epoke yanje muri promosiyo yanje abantu bagendana ubumuga nacyo cyane bwo kutabona ntabwo bashobora kwiga segondere twariga primaire tukiga imyuga tuca twitahira ariko je numva mfite inyota yo kwiga noneho ndabyibuka nkiri mutoyi ko naguma mvuga ati je serai un journaliste je serai un journaliste ariko ntabona uburyo nzokwiga rero jewe namye numva ndabishaka nyine numva nshaka kuba umujournaliste kuko ndabyibuka ko ku ishuri nakunda kumviriza amakuru nkakunda gukompoza udupoweme ibintu nk'ibyo nyine by'abajournaliste arambajije ku bintu bijyanye no gushobora kumva ko ndabishoboye ni uko nari nzi yuko mu bindi bihugu iyo umuntu agendana ubumuga ubwo ari bwo bwose ashobora kwiga icyo yifuza cyose akiga kandi bikagenda neza nicyo gituma rero nakomeje kurondera uburyo nshobora kuza mu gihugu cy'u rwanda kwigayo kugira ngo nshobore kugera ku ndoto zanje rero maze kwiga journalisme mu rwanda nize muri ur kuba batabizi nasanze nyine bishoboka kandi imana kiramfasha kimbaronka n'akazi mbega nimba atari bangaga alphonsine wigana wigana n'abana batagendana ubumuga aho mu rwanda muri segondere nize ku ishuri ry'abagendana ubumuga riri muri eastern province ni rwamagana hcp gatagara ngira ngo abari mu rwanda baranyizi hanyuma muri kaminuza naciye niga muri ur ur ni universite du rwanda aho twigana n'abantu bose baba abatagendana ubumuga cyangwa abagendana ubumuga mu ishuri nigamo twari abantu bagendana ubumuga turi batanu abandi bose bari abantu bakomeye ariko byara bitworoheye nta mpambamyi nyinshi twaba twarahuye nazo kuko ibintu byose byari bikwiye sindamuciriyemo akabazo kiwe araza kukazako ariko aho wiga abigisha babafata abo batanu babafata nk'abandi aho mwigana baba barabatera intege bakabona ko turigana ariko twese dusa umutwe n'ico gikuru yego cyane twiga neza hariya i butare eh, hariho resource room y'abantu bagendana ubumuga ni ukuvuga umuntu ashaka gukoresha muri egizambe braille inyandiko y'abagendana ubumuga bwo kutabona yaragenda agakoresha iyo braille yaba ashaka gukoresha mashine yo ya kompyuta akayikoresha ubwo umwe wese yakoresha icyo ashaka kuko baraduha uburenganzira bwo gukora egizame neza twitonze kandi turi ahantu ha twenyine rero mu kwiga naho urumva ko bitari bigoye nibyo bigoye cyane abakorege baradufasha n'abigisha ndetse baradutahura yego akabazo rero ka alphonsine ati inama wogira abatandukanye cyane cyane abigeme n'abapfasoni ni yahe ga emily Eh, jewe inama nobwira abantu batandukanye na cyane cyane eh, aba bantu abapfasoni ni uko umuntu wese yokumva yuko ashoboye eh, akareka kwi- kwisuzugura ndetse n'icyo novuga akareka kwikengera ikintu cyose akagikora ikindi nacyo ni uko abantu boreka gusuzugura umuntu uwo ari we wese wumva yuko umuntu ari umuntu kandi ibintu byose birashoboka kigire ko umuntu a- arira amaboko ahubwo duhaguruke dukore tugwize umwimbo kugira ngo dushobore kugwi- gutera imbere kandi duteze imbere n'abandi ibihugu ndetse n'imiryango kandi tugaragaze ko dushoboye kugira ngo n'ababona yuko twaba turi turi wiki tudashoboye nacocyo twebwe abapfa- abapfasoni baba abagendana ubumuga canke abatagendana ubumuga babone by'ukuri yuko dushoboye kuko umuntu azobona yuko ushoboye ku byo uzoba wakoze urakoze cyane Ah, nagumye nagumye ndabyigumizamo mbwa reka ndabi- ndabikubwire nawe nari kubikubwira ikiganiro gereza ufise n'ijwi ryiza cyane emeline urakoze Ura- urategekanya kuzohava ufata inzira ya televiziyo cyangwa uzokwigumira ku iradiyo ako kaje kagume ku iradiyo gusa
oya oya ibintu byose kubera hose hose nzojayo imana izo nteganiriza nibyo nzokora yego reka twakire na adolphe ku yundi murongo wa Mm.
telefone adolphe ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
ndabaramukije cyane uherereye he
eh, kandi nteye intege cyane emerine uri he gadolphe
ndi i nairobi muri kenya akabazo kawe kwa mugenzi wacu wo muri jimbere emeline ahubwo je nta n'akabazo nari mfise ahubwo nagomba ndamutera intege cyane arabe nk'ikindi kintu yo- yoja arabwira n'abandi bantu bikengera basanzwe bafise ubundi bumuga abame- ababere nk'urumuri cyane rwose kuko umuntu ashobora kuba afise ubumuga kanaka ariko akaba ariko ashobora gukora n'ibindi duhora tubona abantu basanzwe bamugaye nk'amaguru adolphe ndagukosore ntibashima kuvuga iyo mvugo bavuga ko bagendana ubumuga yo bagendana Eh, ubumuga ego, pardo ego Mm.
Eh, uga- eh, ugasanga bashoboye ibintu byinshi barakina umupira barakora n'ibindi bintu nyene ariko hakabaho rero n'abandi bantu bikumira asanzwe afite ubundi bumuga agatinya abandi bantu ico ciyumviro canje Urakoze ndamushimiye cane.
cyane emerine Eh, urakoze gose murakoze namwe ku ijwi rya amerika Emile, uracari mutonya watanguye ku myaka mirongo ibiri n'itanu ufise mirongo ibiri n'itandatu eh, muri uwo mwuga uracari muto kuko urazi ko banawutangura rimwe na rimwe mu myaka yegeye imbere wibona gute nko mu myaka itanu iri imbere mu mwuga wo kumenyesha amakuru gaimli canke cumi muri kazoza Eh?
nibaza yuko ngira nko mu myaka itanu cyangwa icumi iri imbere ngira nanjye nzafise nk'ikinyamakuru
candikwa ca kandi turabikwipfurije
icyo ari cyo cyose cyaba icyandika cyangwa ikivuga kubera ko je nyine numva nshaka ko abantu bagendana ubumuga nyine ba- ibyabo bimenyekana kuko rero abantu batazi batazi ko umuntu agendana ubumuga ashobora gukora ibintu bitandukanye haba n'ubuzima busanzwe usanga baki bacishinzwe ati eske arashobora kwambara eske arashobora gukora arashobora ku- kubaka arashobora ibintu bitandukanye nyine ugasanga ntibumva ko bishoboka rero je mba numva hobaho nk'ikinyamakuru ki- cyabo nyene nimba ari umuntu umva agendana ubumuga kumva arisanze muri ico kinyamakuru caba icandika canke ikika canke uwo ba- yarize ako- uwo mwuga akumva arisanze kuza gukoraho akazi bitagoranye nyene kuko turacafise ikibazo c'uko umuntu arangiza amashure akarondera akazi akakabura kubera bya bindi nyene byo kuba basa basanzwe batamuha agaciro nuko rero emina shemezimana umenyesha amakuru murundi kazi imwe rudende kandi wa mbere hakora akazi ko kumenyesha amakuru agendana ubumuga bwo kutabona mu gihugu cy'u Burundi wakoze cyane emine kwitaba buno butumire bw'ijwi rya Amerika ejo nongera kudodora kugira ngo ugaruke muri muri sanga uzotwitabe nko kwabigize ko ndabashimiye kandi n'ukuri nzogaruka n'umuntu nta kibazo eh hanyuma tukwipfurije amahigwe masa tunakwibutsa ko ufite ijwi ryiza cyane rwose ryo kumenyesha amakuru yego murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika amakuru twabagezagaho muri aka kanya ntaha tuyasoreje nshimire mwe mwese mwarimu yateze amatwi nshimire na cornelius ku buhanga bw'ibyuma na nadia taha bamfashije kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma naho mu kanya isamoya n'igice